Kun raadiyoo Nuuran Hudaati. Raadiyoon Nuuran Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuuran Hudaan soora qalbii Musliimaati. Nuuran Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hordoftoota nurra hudaa kabajamoo akkam jirtan nagayni badhaadha tola rabbii keenyaatiin nagaan torbaan naannee isinii kun warraas walitti deebinee jirra alhamdulillah kan baddaa fi gammoojjii sagantaa teenya hordoftan sagantaa soora qalbii tartiiba galchinee isiniin gahuuf kunoo toora irratti argamna keeyiriin qalbii isin sooruuf sagantaa soora qalbii harkaa isinii qabna gaaf tokko nama bakiila wayiitti keessummaan dhuftee beeyta hayyee akkam nagayaa fayyaa je'ee eega nagaya gaafatee mana keessa qubsiiseen booda keessummaan itti dhufte tun akka laagaa jeefattuuf mucaasaa yaamee waan nyaatanii fi dhugan akka bituuf erge duubaati nama akkanatti waa alaa bitee keessummaa keessummeessuun bakiila jetta afi maal bitaame dubbiin siif hin galle hayyee amma mucaan ergaadhaaf maallaqa abbaarraa fuudhee foon bituuf gara mana foonii qajeele mucaanuu beeyta abbaa diran qorqodaadha magan mana foonii dhaqee namticha foon gurguruun foonni jiraa je'ee gaafate namtichi gurguru eeni jira sanuu foon bareedaa akka deemaatu jira je'eetti hime amma mucaan itti yaade foon akka deemaa eega jiraate deemi foonii gad rakishaami foon dhiisee keessummaaf yoon deema bite hoo je'eef keessatti hasaase foon itti dhiisee gara deemaa kute ajib eegasii mana deematti gurguran dhaqe ee amma warra deema gurguru bira hoggaa ga'e deemi jiraa je'ee gaafate ee deema bareedaa qabna meeqa barbaadda sanuu deema qulqulluu akka bishaaniitu nu bira jira jaaniin kanas dhiisee deeme jechuu baattu hiisila kanaas ittuma yaade jarri deema gurguru deema qulqulluu akka bishaaniitu jira eega jedhan bishaan mana keenyaa huni jira maafin alaa maallaqa baasee bita Mm, jeetumatti dhiisee gara manaa qajeele osoo maan bitimmoo ee duuba hoo amma hoggaa manatti gale qe'ee keessatti abbaan walafaan dhufan mucaamee wanni si erge jee gaafate abbaan bara abbaa akkanattiin akkas tahee akkasittiin akkana tahee jee dubbii irra ga'e hunda gabaase hayyee abbaan ilmi isaa nama harka ulfaatu ta'uu qorqodaa ta'uu saatan irraa jaalate tolchite je'ee hamileetti godhe deebi'ee garuu yaa ilma kiyya dilakkanatti dukkaana kaanii fi kaanira naannoytu kopheef jalaa fixxe haa je'ee kophee mucaate bilaashitti qisaasamteef gaabbe bakka kophee tanaa mucaan hin yaanne akkamitti yaaduu oola abbaa bara kophee keessummichaatiin uffadhe tiyyana jalaa dhumti je'eetiin ol kaayadhe je'ee daranuu abbaa gammachiise gammachuu maaliiti tun musiibaadha kana hunda harka ulfaachuun gaaromina hin qabdu keessummaa itti arjoomnee gammachuun simachuu akka qabnu shari'aan nu barsiisti ergamaan rabbii Muhammad sallallahu alaihi wasallam namni rabbii fi guyyaa qiyaamaatti amane keessummaa isaa haa kabajuu jedhe amala hamaa duraan qaban gatanii keessummaa haala gaariin simachuun dirqama keessummaan barakaa qabdi ka biraa ammas abbaan amala hamaa ilma dhaalchisuu hin qabu namni hedduun haqa abbaan ilma warraa qabu qofa beeka ilmooleen abbaarraa haqa ni qabdi haadha fi luufiin maqaa bareedaa baasuu fi barsiisuun haqa ilmoon abbaarraa qabdu kanaaf ilmaan keenya waan haqaa barnoota diin islaam barsiisuu qabna amala badaa ifii qabnu isaan dhaalchisuu hin qabnu akkasi mee egaa hangana jenne kallattumaan gara sagantaa teenyaatti yoo seenne hoo tole har'i guyyaan zulqiidaa 25 bara 1440 akka lakkoofsa jira Julaay 28 bara 2019 akka lakkoofsa miilaadiyaatti adoolessa 21 bara 2011 akka lakkoofsa biyya keenyaatti hogguu ta'u guyyaan guyyaa alhadaa sagantaan immoo soora qalbiiti.
يا الله يا الله يا الله يا الله
Soora qalbii. Qophiin soora qalbii torbanitti guyyaa tokko isiniif dhiyaata. Soora qalbii.
يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله
akkuma odeeffanni sagantaa teenya odeeffannoodhaan eegalla odeeffannoo booda seeraatti aansina seeraa booda dhaddacha jaalalaa qabna dhaddacha jaalalaa booda qophii tafakkur dhiheessina tafakkur booda tana quba qabduu faana buusna xumura irratti ammoo diraamaadhaan qophii teenya goolabna gama keessummeessuutiin anfarhiyaa fi obboleessi keenya usmaan abdullatiif hanga xumuraatti isin waliin turra abu bilaal huseen abdunaasir tufaa ustaaz abu abdullaahi fi qopheessonni diraamaa araaramaatiis waan isin bohaarsee isin barsiisuu qopheeffatanii jiran amma gama odeeffannootti tarkaanfanna odeeffannoodhaaf abu bilaal huseen kunooti
assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota miidiyaa nuura alhudaa odeeffannoo adoolessa 27 bara 2019 isin dhageessifnaa odeeffannoo guyyaa har'aa kan isinii dhiyeessu anabuu bilaal huseeni manni marii dhimmoota islaamaa magaalaa finfinnee tarkaanfii seeraan alaa masjiidota diiguuf fudhatamaa jiran balaaleffate isniin dabree adoolessa 15 bara 2011 masjiidni hijiraa kan magaalaa finfinnee kutaa magaalaa laaftoo araddaa 01 tti argamu ajaja hoogganaa eejensii manneen aanichaa kan ta'e obbo Amaan Kidaaneetiin diigame hooggantoonni mana marii dhimmoota islaamaa magaalaa finfinnee arba'aa dabree iddoo masjiidni irraa diigame dhaqanii ilaaluun tarkaanfiin fudhatame seeraan ala jechuun balaaleffatan hooggantoonni mana marichaa iddoo masjiidaa dhaquun ilaalan kunniin tarkaanfii fudhatame kana waajjirri haqaa fi poolisii aanichaa kan quba hin qabne ta'uu majliisa aanichaa irraa mirkaneeffatan itti aanaan kantiibaa magaalaa finfinnee obbo Taakkala Uumaa kanaan dura manneen amantaa ilaalchisee hanga rakkooleen jiran furmaata argatanitti tarkaanfiin tokkollee akka hin fudhatamne jechuun ajajee ture ajaja kantiibichaa dabruun tarkaanfiin seeraan ala fudhatame jijjiirama argame kana gufachiisuu danda'a waan ta'eef qaamni dhimmi ilaallatu namoota gocha kana raawwatan akka qoratu hooggantoonni mana marichaa gaafatan baankiin hijiraa aksiyoona gurguruu jalqabe baankiin islaamaa dhalarraa walaba ta'e akka hundeeffamu musliimoonni Itiyoophiyaa yeroo dheeraaf gaafachaa turuun ni yaadatama. Jijjiirama siyaasaa yeroo dhiyoo asitti biyyattitti argame hordofuun ji'oota muraasa dura muummichi ministeera Abiyyi Ahmad baankii dhalarraa walaba ta'e akka hundeeffamu hayyame. Baankiiwwan dhala irraa walaba ta'anii dhaabbachuu barbaadanis baankii biyyoolessaa Itiyoophiyaa irraa hayyama fudhachuun gama hojiitti seenaa jiran. Baankiin hijiraa baankiiwwan dhala irraa walaba ta'anii hundeeffamuudhaaf hayyama fudhatan keessaa tokko yoo ta'u, baankichi wixata dabreeffatti aksiyoona gurguruu jalqabe. Hijiraa baanka alhada dabre sagantaa hundeeffama isaa magaalaa Finfinneetti gaggeeffatee ture. Saganticha irratti fuulduraaf baankiin hijiraa tajaajila inshuraansii dhala irraa walaba ta'e jalqabuuf qophii xumuruu isaa ibse. Manni marii naannoo kibbaa naannichi koomaandi poostiin akka hoogganamu murteesse magaalaa hawaasaa dabalatee godinaalee fi aanaalee naannichaa hunda keessatti to'annoon nageenyaa humna federaalaa jalatti akka hoogganamu murtaa'e mootummaan naannichaa nageenya dhabamuu fi sochiin seeraan alaa naannicha keessatti babal'ataa dhufuu waliin wal qabatee jireenyi uummataa guyyaa irraa guyyatti haala sodaachisaa irra gahuu ibsuun mootummaan federaalaa akka tasgabbeessu gaafii kan dhiheesse yoo ta'u haaluma kanaan adoolessa 15 bara 2011 irraa eegalee naannichi koomaandi poostii yerootiin akka hoogganamu manni marii nageenya federaalaa murteessee jira guyyaa kamiisaa immoo paartiin naannicha bulchaa jiru paartiin dimokiraatawaa ummatoota kibba Itiyoophiyaa bulchiinsa magaalaa hawaasaa fi bulchiinsa godina sidaamaa akkasumas hooggantoota ol'aanoo godina hadiyyaa aangoo irraa kaase paartichi ibsa baaseen bulchiinsi magaalaa hawaasaa fi godina sidaamaa jeequmsa dhiheenya naannichatti ka'ee qindeessan sababa jedhuun aangoo irraa kan kaase yoo ta'u haaluma ol fakkaatuun aangawoota ol aanoo godina hadiyyaattis aangoo irraa kaafamuu ibse paartichi hooggantoonni aangoo irraa kaafamuu ibsuu alatti eenyuu fi lakkoofsi qondaaltota hangam akka ta'e addaan hin baasne gaaffii naannoo ta'uuf godinni sidaamaa dhiheessan wal qabatee torbee dabre jeequmsa uumameen lubbuu namaa fi qabeenya irra badii ga'uu gabaasuun keenya ni yaadatama. ministeerri fayyaa vaayirasiin iboolaa gara itiyoophiyaa akka hin seenne to'annaa cimsuu beeksise dhaabbanni fayyaa addunyaa who'n torbee dabre dhibeen iboolaa akka haarayaatti koongoo diyaarsii keessatti ka'ee sadarkaa sodaa hawaasaa addunyaa irra gahuu labsee ture kanuma hordofuun biyyoonni afrikaa hedduu vaayirasiin iboolaa gara biyya isaanii akka hin seenne sochii to'annoo cimsaa jiran ministeerri fayyaa itiyoophiyaa doktor amiir amaan dhimmicha irratti ibsa kenneen vaayirasiin iboolaa gara itiyoophiyaatti akka hin seenne ittisuuf sochiin jalqabamuu beeksise haaluma kanaan buufata xiyyaaraa idil addunyaa keellaawwan seensaa fi bahiinsaa biyyattii hunda irratti ogeeyyiin ramadamanii sakatta'iinsi eegalamuu hime doktor amiir akka jedhetti bara 2014 yeroo weerarri dhibee iboolaa biyyoota lixa afrikaa keessatti ka'ee ture itiyoophiyaan ogeeyyii dhibba lamaa ol erguun namoota vaayirasichaan qabaman adda baasuu fi tamsa'ina dhibee kanaa to'achuu irratti muuxannoo cimaa horattee jirti dhibeen iboolaa bara 2014 biyyoota lixa afrikaa keessatti ka'ee ture lubbuu nama 11,000 ol galaafatuun ni yaadatama haaluma wal fakkaatuun dhibee iboolaa bara kana kongoo keessatti ka'een lammiileen biyyattii 1,600 ol kan du'an ta'uu odeeffannoon ni addeessa. namoota ajjeechaa qondaaltota naannoo amaaraa irratti raawwatameen shakkamanii hidhaman jidduu 57 gadi lakkifamuun gabaafame waxabajjii 15 bara 2011 yaalii fonqolcha mootummaatii fi ajjeechaa qondaaltota mootummaa naannoo amaaraa irratti raawwatameef namoonni shakkaman to'atamuun ni yaadatama dhimma nageenya naannichaatti boora'uu hordofuunis namoonni hedduu hidhamanii turan shakkamtoota galmee birgeedar jeneraal tafarraa maammoo jalatti himataman jidduu namoonni 57 adoolessa 19 bara 2011 dhimmi isaanii adda baafamee hiikamanii jiran Baqattoonni dhibba tokkoo shantamaa ol galaana meeditiraaniyaan keessatti dhumuu gabaafame. Bidiruun baqattoota seeraan ala fe'attee gara Awurooppaa ce'uuf yaalaa turte galaana meeditiraaniyaan irratti caccabuun yoo xiqqaate baqattoonni dhibba tokkoof shantama galaanaan nyaatamuu dhaabbanni godaantota addunyaa IOM beeksise. Baqattoonni kunniin Liibiyaa magaalaa Koomsi jedhamtu irraa kan ka'an ta'uu odeeffannoon ni addeessa. Namoota balaa kanaan achi buuteen isaanii dhabameen alattis baqattoonni dhibba tokkoof shantama immoo namoota qurxummii qabaa turaniin baraaramanii waardiyyoota galaanaatiin gara Liibiyaatti deebifamuu ibsame. Saa'udiin dhibee Iboolaa Koongoo DRC keessatti ka'ee walqabatee hujjaajoota biyyattii viizaa dhoorkatte. Mootummaan Saa'udii dhibeen Iboolaa akka haarayaatti Koongoo Dimokiraatik Rippaabilik keessatti ka'e sodaa hawaasaa addunyaa ta'uu labsii dhaabbanni fayyaa addunyaa torbee dabree baase irratti hundaa'uun hujjaajonni Koongoo gara biyyattii akka hin seenne dhoorkuu beeksise. Haa ta'u malee dhaabbanni fayyaa addunyaa labsii kanaan walqabatee biyyoonni addunyaa lammiilee Koongootti daangaa akka hin cufne gaafatee ture. Ministeerri haajaa alaa Saa'udii ibsa baaseen fayyaa hujjaajotaa eeguun dirqama waan ta'eef hujjaajonni Koongoo gara Saa'udii akka hin seenne dhoorkamanii jiru jedhe. Mootummaan Saa'udii bara 2014 fi bara 2015 keessas weerara dhibee Iboolaa lixa Afrikaa keessatti ka'e hordofuun tarkaanfii wal fakkaatu fudhatee kan ture yoo ta'u lammiileen Giinii, Seeraaliyoonii fi Laayiberiyaa gara biyyattii akka hin seenne dhoorkamanii turan. bulchiinsi falastiin waliigaltee kanaan dura israa'el waliin qabu hunda ugguruu beeksise pirezidaant maamuud abbaas dhaabbata bilisummaa falastiin plo waliin eega mari'atee booda kamiisa galgala ibsa baaseen qabsoo falastiin humnaan cabsuuf weerara israa'el gaggeessaa jirtuuf hin jilbiiffannu kana booda waliigalteewwan israa'el gama isiitiin cabsite nuti eeguuf hin dirqamnu jedhe tarkaanfiin bulchiinsa falastiin kun dhiheenya kana israa'el daangaa humnaan qabatte ce'uun manneen falastiinotaa naannawaa alqursi keessatti argaman jigsuu jalqabuu isii waliin kan walqabate ta'uu ibsame waraanni israa'el wixata dabrirraa eegalee manneen falastiinotaa dhibba tokko ol kan jigsaa jiru yoo ta'u pirezidaant maamuud abbaas dhimma kana ilaalchisee yaada kenneen yakka duguuggaa sanyii ga'u kana hawaasni addunyaa akka balaaleffatu jechuun waamicha dabarse israa'el alqursi dabalatee dachii falastiin bara 1967 humnaan qabatte keessatti gandoota falastiinotaa diiguun qubannaa lammiilee isii kan ijaaraa jirtu ta'uun ni beekama. Booris Joonsan muummicha ministeera Biriteen ta'uun muudame. Rifarandamii Juun 23 bara 2011 gaggeeffameen ummanni Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa ba'uuf sagalee caalmaa ta'een eega murteessee booda mootummaan biyyattii hariiroo daldalaa hawaasummaa nageenyaa fi diinagdee Biriteen fuulduraaf gamtaa Awurooppaa waliin qabaattu ilaalchisee sanadii waliigaltee Brexit diil jedhamu qopheessee ture. Haa ta'u malee paarlaamaan biyyattii sanadii dhiyaate yeroo hedduu eega kuffisee booda muummittiin ministeera Biriteen duraanii Tereezaa Meejaa tokko dura taayitaa gadi lakkisuuf kan qophaayaa jirtu ta'uu beeksiste. Kanuma hordofuun paartiin Biriteen biyyattiin bulchaa jiru kan konservative paartii jedhamu julaay 27 kantiibaa magaalaa landan duraanii booris joonsan hoogganaa haaraa godhuun filate haaluma kanaan arbaa dabre booris joonsan muummicha ministeera duraanii tereezaa meey bakka bu'uun aangoo muumicha ministeeraa kan fudhate ta'uun beekamee jira booris joonsan kanaan dura ministeera haajaalaa biriteen ta'uunis hojjetee jira Mr. Joonsan nama hidda dhalata Turkiyaa qabu yoo ta'u, Muslimootaa fi namoota gurraacha ilaalchisee yaada jibbiinsaa barreessuu fi dubbachuun beekama. Egaan kabajamtoota hordoftoota miidiyaa Nuural Hudaa odeeffannoon guyyaa har'aatiif qabannee dhiyaanne kanumaa qophiilee hafan waliin turtii gaarii qabaadhaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu.
Odeeffannoo booda walitti deebinee jirra. Obboleessi keenya Abubulaal Huseen odeeffannoo nuuf dhiyeesseef haa galatoomu jennaan.
Ammas ududumaan gama qophee seeraatti tarkaanfanna. Seeraadhaaf sheeni keenya kabajamaa fi jaalatamaan Ustaaz Abu Abdallah qophiidha.
نداك أبي وأمي يا رسول الله فداك روحي ودمي يا حبيب الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد الاولين والاخرين نبينا وحبيبنا محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته kabajamtoota keenya hordoftoota raadiyoo nuurul hudaa bakkuma jirtan hundattuu nagaa rabbiitii fi tikin isaa simbira haa jiraatu eega kanaaf faaruun guddaan hammanan jedhamne rabbii keenya kun ol ta'eef haa ga'u kan gaaddisa darsii siiraa rasuula rabbii jalatti sallallahu alayhi wasallam kutaa afuraffaa darsii soddomii lammaffaa jalatti nagaa walitti nu deebise eegasii jalqabni darsii keenyaa akkana jedhaa خلاصة المرحلة الأولى من العهد المكي cuunfaa zamana nabiyyiin rabbii nabi muhammad alayhi salaatu wassalaamii gara diin islaamatti ummata waamuudhan biyya makkaa keessatti dabarsanirraa marhalaa tokkoffaati cuunfaa marhalaa tokkoffaati zamana nabiyyiin rabbii nabi muhammad alayhi salaatu wassalaamii gara diin islaamatti ummata waamuudhan biyya makkaa keessatti dabarsanirraa marhalaa tokkoffaa cuunfaa isa fudhanna kabajamtoota keenna darsiilee keenna kanas dura dabran keessatti zamana nabiyyiin rabbii nabi muhammad alayhi salaatu wassalaamii gara diin islaamatti ummata waamuudhan biyya makkaa keessatti dabarsanirraa marhalaa tokkoffaa darsiilee hedduu keessatti fudhannee barannee jiraachuun keenna ni yaadatama akkasuma jalqaba darsiilee keennaa san keessatti marhalaan tokkoffaa kun marhalaa isa keessatti da'awaan islaamaa barnoonni diin islaamaa kaayyoo hiccitirratti hundaa'uudhan adeemsifamaa ture jennee barannee jiraachuun keenna ni yaadatama nabiyyiin rabbii nabi muhammad alayhi salaatu wassalaami yeroo rabbiin oltee subhaanahu wa ta'aalaa itti gaafatama da'awaa kana isaan gubbaa kaayee nabiyyii caalama kana hundaa godhee caalama jinniiti fi caalama insii hundaaf ergamaa rabbii rasuula rabbii ka rabbii olta irraa khayrii caalama kanatti fidu ka akkasuma caalama kana guutuu karoora sirrirra kaayee daandii haqarra kaayee karaa shayxaanarraa fageessee karaa rabbiin oltee subhaanahu wa ta'aalaa jaalatu irratti hundeessu godhee yeroo rabbiin oltee subhaanahu wa ta'aalaa isa ergee diinii dhufeen guddaa kana yeroo duraatiif kaayyoo hicciti irratti hundaa'eeti uummata barsiisuu jalqabe sanirraa akkuma yaadattan yeroo duraatiif da'awaan islaamaa manhaja fardi irratti hundooyte manhaja fardii jechuun barnoota dhuunfaa jechuudha dhuunfaadhaan nabiyyiin rabbii nabi muhammad alayhi salaatu wassalaami nama tokko bira dhaqanii nama tokko dubbisanii diinii kana hubachiisanii gara diinii kanaa seensisan sun takka jedhee haadha mu'umintoota guddittii ummi ilmu'uminiina khadiija irraa jalqabe رضي الله تعالى عنها إيجسي منuma nabiyyi rabbii keessa alayhi salaatu wassalaami guyyuma muraasan keessatti babal'achuudhan mawlaa isaanii zayd ibnu haarithaati fi akkasuma ilma abbeeraa isaanii ka isaan biratti guddachaa jiru aliy ibnu abi xaalib dhaqqabe eegasii guyyuma san keessatti nama nabiyyii rabbii boodan irra caalaa tahee ambiyoota rabbii boodan irra afdalaa fi irra caalaa banii aadam taheetiin hin argame siddiiqa ummata islaamaa siddiiqa caalama hundaa abuubakriin dhaqqabe eegasii abuubakri kaayyuma hiccitii kanarratti hundaa'uudhan nabiyyii rabbiirraa alayhi salaatu wassalaami bakka bu'aa tahanii diinii kana babal'isutti seenan guyyootuma muraasa duraa keessatti namoota shan gurguddaa akka isaanii kanneen casharatu lmubashara min alcasharati almubashariina biljanna irraa tahan daaddiseetiin amansiisee gara nabiyyii rabbitti fide achi boodan dhawaatumaan diiniin kun namoota rabbiin oltee subhaanahu wa ta'aalaa akka isaan min assaabiqiin al-awwaliin irraa tahan isaanif galmeessee sadarkaa guddaa saniin rabbiin oltee subhaanahu wa ta'aalaa isaan badhaase dhaqqabutti seeni kan akka bilaal kan akka abii ubeydaa jechuudha haaluma kanaan diiniin kun dhawaatan babal'ataa iddoo manneen qureeshii hunda keessa seenatiin hin dhufe eegasii amma bifa kanaan guddachaa dhufe boodan nabiyyiin rabbii nabi muhammad alayhi salaatu wassalaami ummatoota duraan fardiidhan barsiisaa turan san akka dhuunfatti amansiisaa akka dhuunfatti barsiisaa turan san amma takwiina godhutti seenan takwiina jechuun maal jechuudha takwiina jechuun akka caasatti ijaaru jechuudha hundeessuudha egaa ga'amma nabiyyiin rabbii nabi muhammad alayhi salaatu wassalaami eega namoota kana yeroo duraatiif akka dhuunfatti adda addaan imaana isaanitti waraabanii aqiidaa qulqulluudhan isaan qaranii diin saxiihaa diin islaamaa guddaa kanarratti hundeessanii daandii jannata irratti wal qixxeessanii karaa jahannamirraa fageessanii karoora shayxaanaa hunda xurreelee shayxaanaa hunda barsiisanii itti argisiisanii bifa kanaan bilcheessan boodan namoota kana walitti fidanii akka isaa waliin waloodhan gamtaadhaan wal qarqaaranii imaana isaanii kana waan duraan caalaa gadi qilixanii jabeessan akkasuma aqiidaa isaanii gadi fageessanii jabeessanii ijaaran taasisutti seenan haala kanaan gamma dhawaatumaan da'awaan islaamaa tun nama dhuunfaa tokkorraa jalqabdee nama garee xiqqoo dabalachaadhaa gareen tun guddachaatiin hin dhufte gareen tun guddachaatiin hin dhufte guddachuu kana keessatti akkamitti qureeshin irra hin gayin jennee marhalaa tokkoffaa kana keessatti fudhannee of gaafannee jirra gaafii saniif ammoo deebisaa gayaa deebifnee jirra deebisaalee sanirraa dura tokkoffaa shaksii nabiyyii rabbiiti nabi muhammad alayhi salaatu wassalaami nabi muhammad qureeshii biratti iddoo ol aanaa qaba nama amanamaadha namni isaa olitti amanamu hin jiru nama qureeshii biratti hiriyaa hin qabne fakkii hin qabne addunyaa tana keessatti namni isaa wal fakkaatu hin jiru jechuudhaan qureeshin hundi beeytee itti amantee haala kanaan isaan horachaatiin hin turte egaa amma nama akkanaa kanarraa wanni nuti jibbinu nutti dhufa jettee qureeshin hin eeyne kanaafuu gara nabiyyii rabbiirraa alayhi salaatu wassalaamii waan tokkollee ka isaan jeequ nutti dhufa jedhanii qureeshii waan hin eeginiif yeroo duraa keessatti adeemsa fi sochii nabiyyiin rabbii alayhi salaatu wassalaami adeemsisan kana qureeshin hin shakkine ija gammachuutii fi ijuma jaalalaatiin hordofaa turte gubbarra jechuudha keessa waan hin beeyniif dura tokkoffaa isa kanatu qureeshii akka isaan isaanitti hin dammayne isaan taasise lammaffaa namoota nabiyyii rabbitti yeroo duraatiif amanan kana namoota kana keessa nama hoggantoota qureeshii ka qureeshiin ofii olitti itti amantutu jira isaanirraa abubakrin siddiiqi abubakrin siddiiq radiyallahu ta'ala anhu ummata qureeshii guutuu keessatti iddoo olaanaa qaba nama rabbiin ol ta'e subhaanahu wa ta'aalaa akkuma barnoota keenya keessatti barannee jirrutti caqlii guddaadhaan isa faayi cilmii guddaadhaan isa faayi cilmii ansaabati fi cilmii taariikha beeka kana biraan dabree ammallee cilmii daldala beeka cilmii tijaara beeka tooftaa fi tooftaa fi adeemsa karoora tarsimoo tabaadula tijaara beeka tabaadula tijaaraa jechuun daldala wal jijjiirachuu kana beeka. Kanaaf qureeshin ilmii kana irraa baratti. Barnoota kanaaf biratti deemti. Iddoo guddaa kennitiif. Akkasuma hawaasuma kamuu keessatti namni qabeenya qabu tokko uummata biratti iddoo bareedduu qaba kabajamaa jechuudha. Kabajamaadha. Abuubakri abbaa qabeenyati. Nama qabeenya isaa karaa daldalaatiin horate. nama daldala isaa keessatti milkaa'innaan dalagu ummanni qureeshii waa hedduuf itti hajama tokkoffaa ilmii ansaabatii fi ilmii taariika irraa baratan ilmii ansaabaa jechuun ilmii sanyii jechuudha sanyii arabaa tana namni akka abuubakritti beeku hin jiru takka takkaan gadi bu'ee jechuudha. Akkana kanarraa baratan. Akkasuma taariikha irraa baratan. Lammaffaa wanni isatti hajamaniif qabeenya isaa kana irraa liqeeffachuudhaaf yeroma hunda itti hajaman kun fudhatiinsa irraa fudhata hin kennaaf Abuubakri. Kun ammoo irraa liqeeffata. Kanaaf Abuubakritti hajaman. Sadaffaadha. Irraa baratan. Tooftaa daldalaa, tooftaa hojiidhaa, akkamitti hojiin deemti, tarsimoo akkamirratti akka hundaawan kana irraa baratan. Egaa amma namoonni akkanaa gurguddaan kun yeroo duraatiin nabiyyii rabbitti amananii alayhi salaatu wassalaami ummata islaamatiif waajihaa ta'uun waajihaa jechuun kallattii jechuudha. Kallattii isaaniif ta'uun akka ummanni Qureeshii nabiyyii rabbiitii fi alayhi salaatu wassalaami ummata isatti amanan kanallee hin shakkine isaan taasifte. Eegasii sadaffarratti zamanuma amma nabiyyiin rabbii nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaami ergamuuf dhiyaatan kana keessatti namoonni diin haniifiyya irratti hundaa'uudhaan tooxiida hordofuudhaaf yaalan namni sadii ummata arabaa keessatti argamee waan jiruuf jecha wanni kun adeemsi kun adeemsi amma tooxiida irratti hundaa'uudhaaf yaaluudhaa kun akkasuma adeemsi diin Ibraahim millaa nabi Ibraahim tan tooxiida irratti nama hundeessitee shirkirraa nama fageessitu barbaaduu kun ummata arabaa kamuu keessatti waan haarawaa miti namoota sanirraa namoota sadan sanirraa tokkoffaan umayyata ibnu abisalti jenne isa kana seenaa isaa fudhannee akkamitti akka inni jalqabe boodarra maal akka inni ta'e barannee jirra of keessa deebi'a of duuba deebi'a hubadha eegasi ammoo qussu ibnu saa'idaati innilleen haala kamiin millaa nabi ibraahim hordofuudhaaf tattaaffii godhe boodarra hoo maal akka inni ta'e kanallee asuma keessatti barannee jirra eegasii inni sadaffaadhaa qureeshuma keessan kan bahe inni zeeyid ibnu camri haalli isaa haala namoota lamaan duraa sanirra addaati kan ifa ta'e nama diin nabi Ibraahim barbaaduudhaan Qureeshii keessatti beekame hamma tokkollee argatee irratti ka of hundeesse akkasuma wajjin ammallee sochii babbareedduu fi taariika babbareedduu Qureeshii keessatti hambise nama kana seenaa isaa baranne jirra of duuba deebi'aa isallee ilaala egaa amma kunneen argamuun sochii amma uummanni islaamaa yeroo duraatiif dhaabbataniin kana. Qureeshii biratti akka inni haarawa hin ta'in taasise jechuudha. Kun hundinuu deebi'ee Qureeshii isaanirra qabbaneesse. Eega kana boodan amma da'awaan bifa kanaan guddatee eega dhufe maaltu kanatti aane nabiyyiin nabiyyee caalama hundaati. Caalama hundaaf ergame kanatti maaltu aanuu qaba. Kanatti wanni aanuu qabu marhalaan amma da'awaan hiccitiidhaan deemtu kun asirratti dhaabbatee marhalaan da'awaan islaamaa jahariidhaan keessatti deemtu labsaan keessatti deemtu jalqabuu qaba ammarraa kun kan asirratti seenna darsii keenya ka dhufurraa jalqabna isumaan gara xumura darsii keenya kanarraa kanatti gad dhufne haga sagantaa keenya kaanu keessatti rabbiin ol ta'e subhaanahu wata'aalaa nagaa walitti nu deebisu nagaannaaf jiraadha isiniin jedha assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu yaadachiisa gabaabaa marhalaa tokkoffaa kana akka gaaritti yoo hin hubatin marhalaa lammaffaadhaa qixa sirriitiin hubachuu hin dandeessini beekkadha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فداك أبي وأمي يا رسول الله فداك روحي ودمي يا حبيب الله Siiraa booda walitti deebi'uu jirra. Siiraadhaaf sheekii keenya Ustaaza Abu Abdallaa ni galatoomfanna. Rabbiin isin irraa jaalatu jennaan.
kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo Nuur al Hudaa sagantaa dhibba shanii fi shanaffaa tan guyyaa alhadaa isiniif dhiyaachutti jirtu qophiilee teenyarraa bohaartanii barumsa guddaas akka argachutti jirtan abdii qabna amma gama dhaddacha jaalalaatti tarkaanfanna. dhaddacha jaalalaa Daddacha dhaddacha jaalalaa jaalalaa Daddacha jaalalaa Daddacha jaalalaa Daddacha jaalalaa warra dhugaan wal jaalatu warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii ijaarrate warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata.
himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun daddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Daddacha jaalalaa Iyyannoo jaalalaa. Iyyannoo jaalalaa.
dooseen jaalalaa banamee jira.
assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu akkam jirtan qopheessitoota raadiyoon wal hudaa qophii daddacha jaalalaa iyyannoon kiyya akkasii gadi kana amma dura namni tokko obboleettii tiyya dirqiidhaan butee mana galfate eega torbaan tokko wajji jiraatee booda manguddoo ergatee nikaa hidhate yeroo muraasa eega wajji turanii booda isiin kaatee gara biyya arabaa imaltee dalagachuu eegalte achi dura isiin diin islaamaa irraa waa takka illee hin beektu abbaan keenyas nama diin beekuu miti amma biyya arabaa kanatti diin islaamaa haala gaariin baratu jirti fatwaa ulamaa'in kennitus miidiyaa irraa dhageessee jaarsa isii itti bilbiltee anaaf si jidduu ni kenni hin jiru osoo nikaa hin hidhatin walitti hidhamnee jirra kanaafuu ni kenni keenya hin jiru jetteen haala kanaan innis isii ofirraa dhiise isiinis irraa haftee adda yaa'an dubbiin isii asitti hin dhaabbanne biyya arabaa kanatti nama biroo jaalattee namni kunis isii jaalatee fuudhuudhaaf gaafate hayyee maanguddoo ergadhu jetteen achi booda isiin abbaa keenyatti bilbiltee yaa abbaa ni kenni gaafa duraa hin jiru gurbaan dura na fuudhee ni kaa'an duratti natti hidhamee jira amma fatwaa ulamaa'ee irraa akka hubadhetti zinaa booda ni kenneen jiru kanaafuu gurbaa amma maanguddoo ergatuuf ni kaa'ana godhi isatti heerumuu fedhaa jetteen abbaan keenyas haayaa jedhee ni kaa'edhe amma isiin bultee haaraa eegaltee jirti obboleettiin tiyyatuun ni kaa'aa lama qabdi ka duraa eega walitti hidhamanii booda ni kaa'aa godhatan osoo san hin buusin ni kaa'aa lammaffaa godhan sababaan kana godhaniif ammoo fatwaa ulamaa'iiti ulamaa'iin hedduun zinaa booda ni kenni hin jiru jedhan eega ka duraa hin jiru jedhamee waan hin jirre hiikuun hin barbaachisu mee hukumeen dubbii tanaa maali murtee abbaa murtee obsaan eeggadha hayyee usmaan yaada qabdaa Lakkee tanarratti yaadan qabu.
maaliif Akka kiyyaatti tungaa fi ulfaattuudha. Yaada irratti kan nuuf xiqqoo nama rakkifti.
kanaafuu gammuu abbaa murtiitti yaada barsinu jetta Ee, itti fufee iyyannoo harkaa qabdu
iyyannoo lammaffaa. Duraan dursee assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuun isiniin ja'a. Akkam jirtan qopheessitoota raadiyoo Naral Hudaa qophii dhaddacha jaalalaa. Ani maqaan kiyya Abdoo Jaabiriin ja'ama. Biyya Arabaatiin jiraadha. Qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa kan karaa sunnaa rasuulaa sallallahu alaihi wasallam irratti nama qajeelchutti jirtanii fi ulamaa'ii murtii nuuf kennaniif ittiin iyyannoo dhiyeeffachuu barbaada. Waggaa sadii duraan intala takka nikaa hidhadhe. Ani biyya Arabaa waan hin jiruuf waggoota sadan dabran kana yeroo takkallee itti dhaqeen beeku. Waan isii barbaachisu nyaataa fi dhugaatii, uffataa fi gama maallaqaatiin waan isii barbaachisu hundan hin guutaaf garuu qaamaan itti dhaqunaaf hin mijjooyne. Waan kana rabbiin wahii irraa na gaafataa je'itiin sodaadhe. Qaamaan irraa fagaadhee hangana turuu kiyyaaf diliin ani qabu maali? Murtii ulamaa'ii obsaa hin eeggadha. Galatoomaa.
هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان Hayyee farii yaamee maal jetta?
jaalalti fakkeenyaa tun aadaa nutti taate namoonni kaa wal godhee dhiisee wal biraa deema Ee tanaatu dhukkuba hedduu fituutti jiraame.
ee namni hedduu haala kana walalaakuu jira Mee mudannoo takkaan siif hima.
hayyee Tokkootu Ameerikaa dhufee intala sunnaan beekamtu takka fuudhe. Nikaa godhatee yeroo muraasa wajjin turee biraa deeme.
hayyee Biyya faranjii tanatti nama yaamuun dubbii laaftuu miti beeyta.
ee ulfaataadha Haala kanaan gaa'isii maatii fi biratti dhiisee biraa deemee amata hedduu ture.
waan isii barbaachisu maatii isaatu godhaafi Ee obboleessa isaatu jira kara xiqqaa. Isaatu waan isin barbaaddu hunda bitaaf. Gama nyaataa fi dhugaatii akkasumas gama maallaqaatiin waa rakkoo takka illee hin qabdu.
hayyee Intalti niqaaba uffatti. Salaataa fi ibaadaa biroottis jabduudha.
maasha allah Gaafa tokko dhukkubsattee obboleessi jaarsisii kun fuudhee haakima geesse. Booda haakima geessinaan fincaanii fi dhiiga kee kanni laaboraatooriitti ilaallaa jaaniin ni kannite.
haa Amma gaa qorannoon laaboraatoorii qopho'inaan intalaa fi obboleessa jaarsa isiitis doktara biratti ol yaaman. Achi booda gaa doktorri baga gammaddee je'een homaa dhukkuban qabdu jechuu isaati osoo dhukkuba hamaa qabda je'een wayyaami sila ulfa garaa qabda je'een ka'a.
laa hawla walaa quwwata illaa billaa Wanni hubatamuu qabu isiin ilma namaati. Akkuma toltee kheyrii dalaydu mucaatteetis dilii ni dalayti. Namni ni dilaawa. Garuu dilii isii tana jaarsisiitis harka keessaa qaba. Yoo wajji jiraachuu danda'e fuudhee wajji jiraachuu. Yoo san hin dandeenye ammoo intala namaa hidhanii biraa deemuun gaarii miti.
ee kun rakkoo guddaadha garuu obboleessi jaarsisii maaluma jedhe bakka sanitti Humaan dubbanne haa achumatti dhiisee biraa ba'e.
Kun halaaka guddaadha. Rabbiin hamtu akkanarraa nu haa ta'isu. Obboleessi keenyas waan kanarraa barumsa guddaa argata jennee abdanna.
Ee mudannoo tanarraa waan hedduu baruu dandeenya.
An waan takka dhaamuufi fedha.
Hayyee Riskiin rabbii bakka hundaa jirti. Biyya Arabaas jiraatu, biyya Faranjiis jiraatu, biyya ofiitis jiraatu, waan rabbiin isaa razzaqee numa argata.
naam dhugaadha.
Jaartiin isaa garuu bakkuma tokko qofa jirti. Isii yoo barbaade bakka isiin jirtutti itti dhaquu yookiin bakka ofii jiraatutti yaammachuu qaba.
Dubbii jabduu dubbatte. Dadda fi if dhaqqabe. Ifiifis hamturraatiifami jaartii teetis hamturraatiisiis hin jenne obboleessa keenya.
Gurbaa tokkotu telefoona kana tuttuquu heddummeessaa beekte.
Namni hedduun telefoonuma laaqaame sibiilli quduraa nu harka seene.
Ee ta gurbaa kana adduma. Akkuma hirribaa ka'een sirrii irratti eegala. Wayita karaarra deemus, wayita nama hojii taa'us telefoona kanarraa waliin jedhu.
Haraaraa jabduun qabame kun.
Ee haraarra ajaa'ibaati. Aboo maaliif telefoona kanarratti gugguida jedhanii yoo gaafatan shari'aan islaamaa ija qaqqabadhaa jetti. Kanaaf ija tiyya qaqqabadhee akka keessan dubartii karaarra deemtu hunda laalaan ooluu jedha.
Haa jennu garuu inni telefoona irratti maal fayyadama?
Dubartoota wajjin chaatu godha haa.
Ajaa'iba eh. Ija maalii qaqqabate ree Mala baasu jira inni.
dubbiin tun qoosaa fakkaatti malee dubbii jabduudhaa beeki. Dur namni mana taa'u nagayaa waan barbaade dalagaa oola. Dubartiin huccuu mulqattee manatti dhuftee isa heewastuun jirtu. Arra garuu dubbiin adda. Dubra qullaa huccuu takkaallee hin qabne yoo ilaaluu fedhanis karaan banaadha. Namni hundi fasaada keessaa keessatti baatee deemaan. Akkasitti hubachuu dhabnaan ija qaqqabachuun bakka telefoonni jirutti faayidaa dilas hin qabdu.
Ija qaqqabachuu jechuun hamtuu ilaaluu irraa of tiisuu jechuudha. Bara kana yeroo fasaadni akkanatti babal'ate kanatti walirraa fagaatanii turuun kasaara guddaadha.
Akkasi. Hordoftoota raadiyoo Nurul Hudaa qophii dhaddacha jaalalaa iyyannoon arraaf kurfeeffannee tanuma. Murtii dhaddacha kanaa hayyam rabbii guddaatiin sagantaa itti aanutti qabannee dhihaanna. Dhaddachi arraa goolabamee jira.
يا أم أبنائي وروضة مهجتي وشريكتي في الفرح والأحزان هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يانع الألوان وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لين الأركان وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحان Dhaddachi jaalalaa booda walitti dachaanee jirra. Amma yeroon taabdu naasir tufaati. Isumaaf bakka gadhiifna. Sanitti aansun tana kophaa qabduu isiniif dhiheessina. Turtiin teessan soora qalbii waliin haa taatu.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وردفتو كوبي تفكر الحمد لله أردس كوبي تفكر ولتلجاني جرم أردم قرار دي أوروبا فيم أمريكا كابا إسين جيسم أممني أرداف إسيني فلتنم ميوت سوانا جرمم سنيم الله تيتم ميوت سوانا جيتشون داكي سغالين كابني جيتشورم سنيلين سوانا كنين برم ويتبرسن إيا برسوم إني كن قروم أسي برسم سبب كناف ميوت يوكين cal'isaa jiraniin itti moggaasaniin qophii kiyyaardhaatiin waa'ee allaattii kana qabxiiwwan muraasa isinii himaa nafaana turra. allaattiin miyut suwaana jedhamu kun duraan allaattii diidaa ture booda irratti ilmi namaa faayidaa isaa hubatee madaqsuu jalqabe amma garuu magaalota keessattis arguun barameera miyut suwaan allaattiiwwan barrisuu danda'anii fi ulfaatina guddaa qaban keessa isa tokko qaama guddaa morma haalaan dheeraa baallii adii qoffee burtukaanaa fi gama gubbaatiin ammoo bifa gurraacha qabu qaba afrii jiran allaattiin kun kiloogiraama torba haga kudha sadii ulfaata. dheerinni isaa kan qoffeerraa hagam eegee isaa jiru meetira tokko tuqaa afurii hagam tokko tuqaa jaha ta'a dheerinni koola isaa immoo meetira lama tuqaa shan ta'a saalli lachuun bifaa fi bocaanis wal fakkaatu guddina qaamaatiin qofa kormaan dhaltuu caala allaattiin kun sa'a tokko keessatti kiloomeetira saddeettama barrisuu danda'a miyuut suwaan baallee kuma 25 ta'uu qaba miyuut suwaan hedduminaan awurooppaa jiddu galeessa ingilaandii fi kaabeeshaa keessatti argama jireenyaaf naannoo qilleensa qabbanaawaa qabu filata haa ta'u malee haalli qilleensa haalaan qorrim gara cabbiitti yeroo jijjiiramu gara afrikaa kaabaa fi eeshiyaa kibbaatti baqata yeroo ammaa kanatti allaattiin kun gara ameerikaattis geeffame horsiifamutti jira wayita qorri badu ammoo gara qe'ee duraan irraa baqatetti deebi'a allaattiin kun sanyii daakkiyyeeti kanaafuu jireenyi isaa hedduminaan bishaanuma keessatti dabarsa jireenyaaf bishaan tasgabbaa'ee dhaabbatu filata dabalataanis naannoo magaalaattis ni argama garuu iddoo san bishaan jiraachuun dirqama. mi'oot suwaan hundi hin baqatum warra bakka haalaan qabbanaa'u keessa jiraatu qofatum gara kibbaatti baqata keessattum warri hormaataaf qophii ta'an bakkuma jiran sanitti dabarsuu filatu bishaan iddootti qabbanaa'e gara fiixeetti bahuun yeroo isaanii dabarsu warri awurooppaa giddu galeessa gara eeshiyaa imalanii achitti boqonnaa furatu ilmooleen xixiqqoon ammoo deemsa dheeraa waan deemuu hin dandeenyeef maatima waliin iddoo dhalatan sanitti hafu sooranni mi'oot suwaan wantootuma bishaana keessaa argamura sooratam bifalachuu kan sooratu yoo ta'u baay'inaan baalaa fi firiiwwan irratti xiyyeeffata dabalataan ilbiisota anfiibiyaanota qurxummiilee fi raachas ni soorata mi'oot suwaan yeroo isaa hedduminaan bishaanuma gubbaa daakaa dabarsa wayita soorata barbaadus bishaanuma gubbaa deema qaama isaa guutumaan guututti gadin seensisu soorata yoo barbaade yeroo tokko morma isaa dheeraasan bishaana keessa gad dabarsuun waan argate qabatee ol deebi'a soorata isaa guyya guyyaa soorata yeroo bishaan irra daakum morma isaa qajeelche ol dhaabuun qoffee isaa immoo gara bishaaniitti gadi cabsa kunis waan bishaan jala akka argu isa dandeessisa warri kormaa qubsuma tolfatanii jiraatu kormaaleen biroo gara qubsuma isaanii seenuun in eeyyamani yoo daangaa qubsuma walii cahan lola guddaa ol irratti banu bishaan irra mucucaata walitti bu'u. wal hormaata irratti kormaan dhaltuuwwan hagaa furii waliin yeroo dheeraaf turuu danda'a garuu hundaa miti akkuma jaarsaaf jaartiitti eega waliin tureen booda yoo barbaade hundaa dhiisee biraa deemuu danda'a wal hormaataan dura goojjoo ijaarrachuutu dursa ijaarsa goojjoo irratti warri lachuu ni hirmaatu abbaan manaa akkaafi bukeessee haati manaa diriirfattee ciisuun hin jiru kormaan meeshaa goojjoon ittiin tolfamu barbaadee fida dhaltuun ammoo iddoo bishaan dhaqqabu hin dandeenyetti bishaanitti dhiyeessite goojjoo ijaarte akkuma ilmi namaa fedhii lubbuu isaa guuttachuuf waarsaa hedduu kafalutti kormaan allaattii kanaatis kafala rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala akkuma ilmaan namaatiin jaartii takkaa ol yoo fuutan haqa isaanii walqixxeessaa eegaa jiretti allaattii jidduuttis haqa eegee jira kormaan dhaltuu afur waliin wal hormaata raawwachuu barbaannaan afraniifum meeshaa fiduun dirqama isaati dhaltuun takka hanqaaqum shanii hagam kudha lama buusuu dandeetti akkuma rabbiin uumama hundaafum dandeettii fi qooda dalagaa kennetti hanqaaquu hammachuun qooda dhaltuuti. dalagaan abbaa manaa immoo gaachana namaatii isaa ta'uura manni abbaan manaa bira hin jirre mana dallayaa hin qabne mana afaan bineensaa jiru qilleensatum itti heddummaata kanaaf rabbiin subhaana wataala kormaa allaattii kana gaachana diina haadha manaa isaa irraa eegu taasise haadhoon takka guyyaa soddomii jaha gam soddomii saddeeti hanqaaquu hammatti kana booda yeroo guyyaa tokko keessatti hanqaaquun hundi cabim ilmooleen keessaa bahum ilmooleen guyyaa kudhaniif goojjuma keessa turum sanboodam haati koola isim akka waan diriirsitum gootee adda bantiifi ilmooleen ammoo dudda isii gubbaa bahanii taa'u dandeettim bishaan daakum aga argatanitti akkasumatti haadha waliin deemu bakka soorataa yoo gahan duydarraa bu'anii bishaan keessa raabbatu waan argatan eega sooratanii booda daakuu waan hin dandeenyeef duydarratti deebi'u ji'a lama booda baalli guutumaan guututti biqilchuu waan danda'aniif shaakala barrisuu eegalu garuu aga yeroon wal hormaata haadha isaanii gahutti isima bira turu gaafa waggaa sadi guutan ammoo isaanum ilmoo godhachuu danda'u kanaaf qubsuma biraa tolfatu nama qalbiidhaan xiinxalluuf gochii uumamaalee hedduu barumsa qaba ilmooleen allaattii kanaatis gaafa guddatanii fuudhaa fi heeruma gahan mana jireenya haadhaa fi abbaa isaanii irraa bahanii qubsuma dhuunfaa isaanii tolfatu kun immoo ilma namaatiif dhaamsa guddaadha fedha rabbiitiin mi'uut suwaan aga waggaa furtamaa jiraata egaan kabajamtoota hordoftoota qophii tafakkur qophiin ardhaaf qopheeffadhe kanuma sagantaa soora qalbii wajjin turtii gaarii qabaadha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh
Suura qalbii.
Namoonni addunyaatti nara deddeemuu waan hedduu argaa waan hedduu dhagahaas ajaa'ibni nuti biran gahin tuulaadha. Fakkeenyaaf biyyoonni hundi seera mataa isaanii tumatanii ittiin wal bulchan seerri biyyoota garii waan nama dinqisiisuuf keessaa qaba. Quba qabduu teenya arraa keessattis seerota adda addaa kan nama ajaa'iban isiniif dhiheessina.
Tana quba qabdu. Tana quba qabdu. Tana quba qabdu.
Tana quba qabdu. Tana quba qabdu. Tana quba qabdu. Tana quba qabdu.
Speen. Speen magaalaa Mayorkaatti tishartii mulqatanii karaarra deddeemuun dhorkaadha. Magaalaan tun iddoo larratti argamti. Namoonni hedduun bashannanaaf garas imalan. Haalli qilleensa isiitiis gara oowwaatti dhiyaata. Sababa kanaaf namoonni qarqara bishaanii irratti uffata isaanii mulqatanii bashannanan. Haalli kun babal'ataa dhufee namoonni magaalaa keessattis tishartii malee deemuu jalqaban. Kun ammoo maqaa magaalattii balleessa sababa jedhuun bara 2014tti seerri tokko bahe. Tishartii yookiin uffata gubbaan uffatamu osoon uffatin namni bahe yuuroo dhibba jaha yookiin birrii kuma digdamitti dhiyaatu adabama. Turistiin gara magaalaa sanii imaltees adabbii tana jalaan baatu.
England. England keessatti allaattii miiti suwam jedhamtu yookiin ammoo daakiyyee bishaanii jedhamuun tan beekamtu soorataaf jecha ajjeesuun dhorkaadha. Allaattiin miiti suwam jedhamuun beekamtu tun qabeenya mootittii biyyattiiti jedhamee amanama. Daakiyyeen bishaanii biyya san keessa jiru hundi qabeenya isiiti. Namni tokkollee allaattii tana tuquu hin danda'u. Isii qofatu yoo barbaade naa fidaa jedhee ajajata. Allaattiin tun dur irraa kaasee soorata dureeyyii fi warra aangoo qabuuti. Ammas seerri kun hin jijjiiramne. Allaattii kana mootummaa biyyattiitu eegumsa godhaaf. Namni tokkollee allaattii kana soorataaf jecha ajjeesuu hin danda'u. Namni allaattii tana ajjeesee soorate paawundii Ingilizii kuma shan yookiin birrii kuma dhibba lamaa fi hidhaa ji'a jahaatiin adabama.
Italii yookiin Xaaliyaan. Itaalii magaalota lamatti du'uun seeraan dhorkamaadha. Seerri kun nama ajaa'ibaasi, nama rifachiisaasi. Duuti seera uumamaati. Itti gala keenya namni du'arraa hafu tokkolleen hin jiru. Namuu gaafa guyyaan isaa gahe dachiitiin irraa ni godaana. Saniifuu seerri kun maaf baheree jechuun keessaniin oolamu. Seerri kun magaalaa Seeliyaa jedhamtutti tumame. Seeliyaan magaalaa xiqqoo jiraattota kuma sadii fi dhibba torba caalu qabdi. Jiraattonni magaalaa tanaa ammoo hedduun isaanii umrii jaatamii shanii oli harka caalu warra dalagaarraa soorama baheetu magaalaa tana keessa jiraata. Kun ammoo lakkoofsi jiraattotaa akka irratu taasise. Bulchiinsi magaalattii lakkoofsa namootaa kan haalaan irrataa jiru kana hambisuuf jecha du'uun dhorkaadha seera jedhu baase. Akka seera kanaatti kan dhorkame du'u osoo hin taane dursanii of eeggannoo godhuu dhabuudha. Jiraataan magaalaa tanaa hundi yoo xiqqaate waggatti yeroo tokko gara hospitaalaa deemee fayyaa isaa qorachiisuu qaba. Namni dirqama kana raawwachuu dhabee argame yuuroo kudhan yookiin maallaqa birrii dhibba afuritti dhiyaatu adabama.
Switzerland. Switzerland keessatti sanyii qurxummii Goldfish jedhamu tokko kophaa isaa mana keessatti kunuunsuun dhorkaadha. Dabalataan bineensonni Guinea Pig fi Bad Gregars jedhamanis tokko tokko kophaa kophaa manatti kunuunsuun dhorkaadha. Akka seera isaaniitti uumamaaleen kunniin uumamaalee hawaasummaa jaalatanii fi yeroo hunda waa hela wajjin jiraatanidha. Kanaafuu tokko kophaatti hambisuun dararaaf isa saaxiluudha. Waan kana ta'eef namni uumamaalee kanneen mana keessatti kunuunsuu barbaadu lamaa fi sanii ol qabaachuu qaba.
Maleeshiyaa fi Singaapoor biyyoota lamaan kanneen itti hancufa karaa irratti tufuun dhorkaadha. Namni tufee argame ammoo maallaqaa fi hidhaanis adabamuu mala. Akka seera Maleeshiyaatti namni karaa irratti osoo tufuu qabame yeroo 20 yookiin birrii 800 adabama. Singaapooritti ammoo adabbiin cimtuudha. Qaaliidhaas namni tufee qabame yeroo 430 fi 30 yookiin birrii 1400 olii fi yeroo tokko tokkos torbaan shaniif hidhamuu mala.
Kan dhageeffachaa jirtan raadiyoo Nuur al-Hudaa sagantaa suura qalbiiti. Qophiilee keenya irraa bohaartanii barumsa guddaas akka argachuu jirtan abdii qabna. Amma yeroon tan diraamaati.
Diraamaa torbaan dabree keessatti Mustaqfir haadha ilmaansaa dhiisee jaartii biroo fuudhuudhaaf qophiitti jira. Booddeen maatii tanaa maal ta'uuf deemti laata? Araarama kutaa shanaffaa dhaggeeffadha.
Ah, ah, ah, ah, ah, ah.
barreessaaf qopheessaan Abdujjaad Ibraahim. Araarama.
Laala laummaa laala as deemu jirti laala ummaan kun noo noo noo la.
Afachoo dhaabbadhu ni hin abona.
Lakkii dura yaana noosa.
Assalaamu alaikum dhaabbadda hojii ana.
Waalaikum salaam. Ayaa.
Mi'a eessa deemtisa? Barastiin isin eegu jira karaa makiinaa isin ceesisuuf.
Anuu ni jira mimmi.
Lakkii bartaatulleetis ijoolluma.
Ummi abbaan badhaasa nu bitee jiraar.
Mee mee mee. Maashaallah Quraanul Kariim. Siifoon finne Hamza.
Anis naa bitee jira. Kitaaba boorsaa qabu kiyyafaan.
Maashaallah waan bareede isin ibte abbaan keessan. Bari isin fadhaa bara abbaan keessan.
Ee ee eenu jaallatee?
Ummi abbaan kiyya eegana jaalate maaliif adda nurraa beesa? Maaliif nu dhiisee bakka biraa deemasa?
Boona ammaanichi gaafii akkanaa gaafannaa mataa keessaan sidha.
Haay maaliif dho'ittisa gaafii sirriidhaar?
Amma ijoollee haaya karaara waliin lolii namee nuyaasa.
Ummi manni keenyaa siin deemnaami?
Lakkii lakkii ayyaaraan tana ayyogiddoo teessan ijaartanii.
Nurraa dhiisuu ummii achi hin deeyinuti.
Maaliif hin deeyine boo? Akkoo teessanii bara.
Isiin bara sii fi abbaa kiyya hawalitti jirte bara isiidha. Hin fadhoon akka hojiyyeessan.
Laa waan akkanaan jihin rahima jabeessuun dirqama. Firummaa yoo addaan muran rabbiin nama gaafata.
Ummi dilii isii dalagde malee bara nuti miti.
A'aa nama guddaadha akkanan jihin.
Waa hundaafuu dhaquun gaarii miti ummi. Zaniin nu bada nuti yoo cidheene. Waan gaariillee waan dhageenyu natti fakkaatu.
A'aa laala akkasii miti yaa ilmaan kiyya. Yoo amma isin isii ziyaaruu baattan waan hin isin dhorkiseeti. Kanaafuu dhaquu qabdan isin.
Jetteeree ummi.
Ee dirqama kun.
Atoon hojii dheeyitaare.
Lakki aan oliin seenu gaaddisuma kana jalatti isin egaa.
Haaya dafnee baana kota kota. Mee bakka tamisaa hoo ani manaa irraan fadhee bara.
Hayi manaa koteetii moo hoon olaal mormuuta takalama gurraatti. Haaya ayaan turiin haaya dafaa seenaa kotta.
Ahoon seenaa.
Seenaa haawon seenaa bakka ammayyi. Assalaamu alaikum.
Waalaikum salaam ilmaan kee dhuftanii seenaa waa ijoollee musaafir hiyyaa nama guguraachamte ah silaawu ilmaan haadhaa sabbaas waan qabanii atiima haya mee amma kunoo rabbiin haadha gaarii fidee fakkaatti.
Maali akko ummaas abbaas ni qabnaa minuti.
Yaaboo barru mataan jiraachuu waa faayidaan qabdu.
Lakki ni jireenyisaan lamaanuu fayyaa qaban alhamdulillahi.
Nagee fayyaadha kaati boonaa kija.
Nagaa fayyaadhaame ayya guddootes.
Hayi gattaa kaamaa dadhaabbattan.
Lakki nama tolan eegu jira hedduun turru.
Nama akkam boo nurraa gaddattaa nurraa shaayii dhugdanii deemtanii. Bishaan illee taatu haa dhuguu qabdan karaa fagoo sanii dhuftanii. Yaaboo manneenyu isin garsiise immoo.
Ummaatiyya haa.
Hayi haadha mateessa immoo roozaa moo.
Ee ummaatiyyee.
Haaya hayi qacee lufeeti isa wanti. Roozaa illee waa haadhaa haya haya.
Maal jette maal jette akkoo maal jette.
Laal kun amma alhamdulillah abbaan keessan tabiraa fuudhee jira. Mustariyaa jaaniini haadha gaariidha isin. Keeka addii wal baradhu ilmaan keetii wajjin.
Ayya guddoo ummaan namaa lamaasa.
Nurraa usati.
Dhugaadha kaayee haadha jechuun tanuma nama deesse.
Dhugaadha ilmaan kiyya garuu way sharii nama qaraasiste roozaan ilmaan mustaree akeekee dubbisi ilmaan.
Maqaan keeti boonaadha.
Ee ani boonaadha.
Atu eenyu boo? Kiyya maal sii godha dhiisifirra. Aboon itti himi haa wal barraa.
Itti himi haa boomsa kunaadhuma beelaa.
Akko annanabsinan mana keetti irraan deema.
Hamzaa gowwaan ta'in kan haarinka. Kasaa maqaan isaa Hamzaadha. Kiyya immoo kubeebii mustakfir nan jedhan. Sigalema iraan sii deebi'a.
Lakkii boo qabadde hayya. Hubeebii boonaa Hamzaa. Laal laal laal laal laal maqaa kiyyallee xumurarra yaamti laa annan feetu laal arraan ishee harkee jira.
Aboota ayyaa Hamzaan isinii fadhaa barsiisan cufa. Akkuma hayyoo teessanii na laalaaya.
Wallaahii.
Mucaa ati gattaa wantan mukni duraanuu midhaanuma fi dhala jaan.
Bagaha bagaanummaati fakkaate bagaha. Awolaal isin yoo feetan xiqqoo asoo kota ummaan aduu keessa jirti anniin deemee fade.
Awoo dhaabbadhu Hamzaa ni aanaa nuti sojjuma yaanaati.
Laki laki naan taaneen.
Haya deem deem ansiin fadhu deem. Guyyaa idaallee qalisiin kan noyaa.
Naan kanniin kaan duboo abbaan kiyya ni jira ummaatti asnaa jirti yaa. Ummaatti yaarachiisa ishi.
Akkoo nutis ni aanaayyee.
Hayi bishaan illee osoo hin dhuyne moo maali onni kanaa? Aboo kubee biyyaati xiqqisha nama guddaadhaa miti. Wanti namni ja'ullee sii galtii miti.
Akkoo anaafu ni galti bara.
Mee dhaabbaddu obboleessa kee guddaa wajjin jira.
Ummaa dhiisi bakka ijoolleen tunifatanii isaa deemani.
Ni deemna hawqa. Ni deemne.
Laal na dhagayi kubee biyyaati amma dubbii ijoolleen ofiiniiti. Ummaan ta'isan fira keessanii hojjettaan isin muruuf deemti. Kanaafuu qaalii siin dhagayna.
Wallahi akkoo dubbiin tun zulmiidha. Ummaan ta'e osoo nuti as dhufuu feene barra kadhattee nu fidde. Haqa rahimaa eeguuf jecha. Isin garuu sirriin jirtan. Qarqara mooraa tanaatu hin baanu. Qonnaas yoo hoonnaas yoo deemaa haati bol jala yaaqa waa'ee mustaqfir waa ilmaan hin dhalle tanneeniif amma abbaa taa inni.
Lakkii dhiisiimuma akkana hin jeeni. Ijoollummaaf akkana jaanii dhiisuu tolu barra.
Ijoollee tana firraa eegi hadde ijoolleen tun libsi hin godhin ansiimeetiin jira. Firraa eegi waa'ees mataa jalaan dhabillaal ansiime ifeegi. Lubbu abbaan eegee toommata eegee jaan ifeegi addeetiya.
Saayiba kiyya Abdukariim rabbina dura si hafuusisa.
Aamin aamin aamin raajoo keenya. Aboo oruusa keetiif qaaxiraa naa bulchaanis.
Saawwani na ajaa'ibsu yeroo hunda hogguu du'aa walii goonu rabbi si hafuusisu malee hojii si naa tursiisuun hin jirtu.
Tana abarta bultii teenya barakaa dhorkiteewu haa jennu tiimee gaatee amma fuudhaaf qophoitee jirta.
Ee yaaboo du'aan dhiyoo tana naa godha waan naa qeebe lamteensaa.
Du'aa'ee kan boo.
Laal intala alaamana qabdu rabbi si hafuusisu naan jaan beeyta.
Bootan waan allaalladhe laal akka laallanne ati badaadha. Dhiyoo tana beeytaa Osmaan karaa deemaa jiruuti harti isaanii banaadha.
Harree eenyu baanta?
Mucaa gad dhaabbadhu kaasa. Laal roozaan takka salaamtaan isiin naan jette haa. Yaaboo alaana galchaa waan jettu fakkaatti.
Namni waan salaamtaa namaan jiif nama jaalatee jechuudha. Waan ati musliima taateef bar salaamtaa isin jette.
Ilaalcha dadhabaa kanaa kana qabaachuun sirrii miti. Madaalliin jaalalaa hin qanumaa baqa. Isin qooyi rabbisuu dattane. Mee Abdukariim tamee atoo mee ta jaalata.
Saqooyi jaalalaa fi jaalaliyyoo waan dhuftaniif namaan himtanii akkanuma nama tashuutaniisa. Wayi ana muusa manni muusaa akka fedhanii keessaa haasawanii miti. Boosii gurbaata lisa.
Adeera na waanta.
Ee haasumaan baana. Wallee siitu intala namaatiin kuteensa yaa'oo ofirraan naasu. Tanaaf akkana dhaawatanii.
lakkee adeera akkas hin goone garuu ammoo yaadan hin qabata katanii fuudhu deemu jira saayiba kiyya kanaan firraa dadhabe laal kanuma rabbi sirraa dhorku jee oo dubbii adda baasaa kasanurra Qaarreerraa shilmii dhorke mucaa kana narraa dhorku. Sa yeroo hunda naumaan ani jakaa yadde malee laallattooti.
sii malee hawaan hin allaale malee ijaa gurra hin qabne Mee dhaabbadda isin lachuu mee ammaan tana waan amma takka jaalattani.
anta saan beekne immoo tiyya immoo roozumaan kaadhime laal du'amaan naaqee balame beektaan.
Roozaan kaadhimee dubbii raagattaa.
Isin lachuutu sirriitti hin jirtan roozaan barra haadha warraa mustaqfirii.
Heekkanaa mee yoo isaan wal lolan illee obboleeyyan kiyya araarsuudhaaf tattaafachuu qabdan malee ifiif sagantaa itti baaftani.
Eesuma bar dubbiin akkasii ilaal dubbiitu teerraa dhumte ilaal.
Akkam boo tarraa dhumte hoggaa jettu akkam namuma ifii irraa fixateen godhin ka.
Lakki isin lachuutu sirriitti hin jirtanii boo nuti manguddummaa yaamamnee dubbii sallaalaan jirru jaarsaa yaartiin yoo wal badan walitti araarsuudha malee ifiif seenani.
Inumaa isin walaalalchiisuu jettanii kadhachuun ooltani du'aayi.
Awwa agartee akka reefu du'aayi nu qeebelame janiitu akkasii inuma tan jire baas man jire baas jaartii nama innaan illaa uzi billaa wakkuma dhoot bo bo ati faan abbaa keetii maal laalte maquma abbaa keetii illee laaltu abbaa keetii maal yaadde ish wooma akkamisa ijoolleen zamana ajaa'ibuma rabbi badaa ooyiruu hadaa hamee mayyuma xiyya dura.
adeera nan dheenni kaan kaan kaan.
buleewwan diraamaa araaramaa nuuf qopheessitan galata argadhaa isiniin jenna rabbiin isinirraa haa jaalatu mee diraamaa kanarratti yaada akkam qabdu usmaan Diraamaan waan hawaasa keessa jiru yoo dalaganii tolaa beeki. Rakkoo hawaasni keenyatti jiru bifa diraamaatiin dhiheessuun dhiheessuu qofaa miti akka uummanni barnoota irraa fudhachuu danda'utti dalaguun hawaasaaf galata ooludha.
egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiin har'aaf qopheeffanne kanuma Tole gaa dhaggeeffattoota keenya hanga dhuma sagantaa teenyaattiin waliin turuu keessaniif fayyada obboleettiin teenya firiyaa fi anis Usmaan Abdulateef gama isin keessummeessuutiin qooda fudhannee jirra. Akkasuma sagantaan tun miidhagdee isin bira gahuudhaaf isaan kutaa teeknika Nuural Hudaa keessa hojjetan shora guddaa qabanii taatonni diraamaa araaramaa qopheessaan diraamichaa Abdul Jawaad Ibraahimii fi qopheessitoota sagantaa hunda wajjin ta'uun nageessinitti dhaammanna.
hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagee rabbi keessanuuf jiraadha jiruu qannee keessa qubadha milkii duniyaa kiraa argadha wasalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
نور الهدى صور قلبي مسلما صور قلبي مسلما